Inefficiency and indiscipline is ruining the country now. Corruption here, there, and everywhere. Inflation is soaring high. Let's save Nigeria so Nigeria won't Some people now have everything, Why many, many have nothing. Let's save a chance to grow. Let's join our hands to farm the land so we can have enough food to show. Let's save Nigeria so Nigeria won't die. ambition to be millionaires is running the country down. We all want to be millionaires and to live in the People, i salute you and welcome on this beautiful morning to inform me radio the number one online radio station and this now a program state of the nation a program where we take talk about waiting. They happen for our country nigeria well so many things they happen <laughs> so they, they make me dey cry so i i not just know where would they go i not really understand wetin dey happen right now why our people no dey reason or why dem no dey do wetin dem suppose do instead dem dey do the things wey dey destroy our societies more and more even as the song wey we just lis ten to before we come on on on air just now abi before i come live dey talk say which way nigeria e be like say that na the topic wey we go give today program seriously that na the topic for today which way nigeria my name na olayemi but no be only me dey on air this morning my brother dey him go sharparly sharparly greet una and then him go give us our readings on the difference between political power and traditional power make una open una eyes make una open una ears very well because dis na the time wey we need to know the difference between political power and traditional power so that we go do the needful for our societies brother ali sharparly sharparly hello hello hello uh, my people okay yeah My good morning o okay we dey hear you hello good morning good morning hello we dey hear you go on hello hello oh we don't miss that call okay i sure say im go try um hook up back very soon hmm yes and I hear me when i talk say i cry yesterday Now, know wetin make me cry Now, waiting the videos where i see for waiting happened for ekiti state the election wey just take place for ekiti so the thing wey happen for there really make me make me cry sotey when i dey get conversation with somebody that same yesterday na the person say him just dey wait say after this coming election as e be say people no wan get sense say anybody wey ask am for assistance say e no go even answer dem because pipo no dey hear word come take my my mind back to 2019 um, when during that dat uh, 2019 election before the election where we dey talk to pipo say look um, okay we can hear you now we con dey talk to people say make dem no dey sell their vote again say because e go affect their future dem no hear na that year now i come talk say my cycle don reduce o and seriously people wey refuse to lis ten that period eh i cut off from them. na that same stand na i dey take again now for this year until this coming election so anybody wey refuse to get sense this time again uh eh, -huh, eh, is getting smaller thank god i don dey see pipo wey dey wey dey give me support moral support in my kind of thinking so na those ones now go come dey play we go come create our own eh, society we create oga adeoma e be like say we go create our own village abi turn am to city but uh, we no go end we go dey screen pipo wey go dey come dat place yes yes we go screen we go even try to get mind detector so that. <laughs> <laughs> well, if the person thinking they uh, covered up under mm-hmm. when he no one show us who he be mm. the thing go detect am He go help us interpret waiting day inside them and not waiting day outside so that we go we go look for way to take dey stay far away from them. Uh, but you know so no matter how person pretend, the truth they always come out so even they if they even if they pretend, eh, infiltrate into our center once we catch them we go throw them comot. Uh, we, our, we go throw uh, ah, them sharp sharp. we go throway dem now mm. after us countries dey do deportation so we can do moral deportation we can do physical deportation, deportation from, from our, our environment. yes o correct. from our environment. correct oya oh, <laughs> thumbs up for you. Oh. <laughs> my my people my people i dey greet everybody this morning i thank baba god as he don give all of us opportunity make we take seat today uh, yes each day uh, when god allow you wake they say na because he never give up on you and that it means say e gets something when e want make you do when you never do Now i i, I dey check something yesterday and na wetin i learned from am that day: who god don't finish with sometimes you know they allow am see the next day <laughs> so but but the on a joke uh, no not joke e be but i think mm. na message be say the reason why they allow us they see from day to day now because e want whether the wrongs what we don't do we fit correct, correct them, them or he he want make we influence another person to become better than wetin the person be before our time go expire take comot for here this one now i wan take greet everybody this morning say my name na ade omoakao i dey salute everybody wey join us for this program this morning uh, before I, we, we go enter the cocoa, make we check the difference between political power and traditional power. Political power na power obtained from the people and therefore must be controlled by the people. Why traditional power and power given by God, it is a birthright and is to be enforced by the people. Uh, like you already mentioned, say that from the Kitimata, we won't take enter. Yes. You see the power of the people. And when it comes to the power of the people, it now depends on how the power they use. Nine go determine whether tomorrow they go feel use and control political power or don't already give them automatic ticket, a blind check to operate the way they like. And so, to the people this morning, the indigenous people of Nigeria, which way, which method, which format, which statistics and measurements you take give out your power to the people to, to political elite. Mm. Now they determine whether you feel control or they will be the one controlling you. You see, in marriage, anybody when you know feel spell out the do's and don'ts and the kind things when human beings supposed to they avoid if they create difficulties because sometimes somebody they always overstep in bounds in in business when people not fit stay clear from the things when they're not supposed to do and the ones when they're supposed to do now you do hear it's okay corruption don't enter or fraud don't enter business so the same thing it is this morning say waiting go cause where politicians they abuse power now the method where we take to give out the same power. Therefore, yesterday or me on Saturday, politicians come to seek power, which is from the vote. people. Uh-huh. From the people. Mm. Then after the buying, a, a winner emerged from both ends. Mm. All the aspirants, they all bought. Mm. But the best buyer, the fastest buyer, the smartest buyer, now get the largest number to now get the vote. At that moment, you when you don sell your vote give person you no fit control am i dey talk am What money is offered a legal tender is offered for a service mm-hmm. you no get right over that thing again again so meaning say right now dem no even get right over their own um, lives again especially eh, eh, eh, economically economically the man uh, uh, oyebanji don uh, eh, they don collect everything as at the governor elect na he get power pass every other person now for ekiti and because of what singular word buying of vote because they sold they cannot ask for mm. it back the man don pay he don go and so make the people get to understand now say if in the next four years that they suffer for ekiti is because they sold ekiti out to the man the man bought it so he go use am as he like. Mm. so the indigenous people of nigeria henceforth make dem dey learn from all these small small mistakes because the action wey we take at a particular point in time dey fit make or go spoil the community When we dey na this one just be the message wey we get from this platform this morning on the difference between political power and traditional power. Now, well done. Okay, all right, my people. Now, they listen to us on Inform Radio this morning, and this now the state of the nation. Yes, today we say we go talk am, um, we, we, we go call am um, which way Nigeria unto yeah. election. Then we go call today program. Yes, we don't see the outcome of the um, governorship uh, election for Ekiti State. Massive vote buying. Oga Adeomo. Okay, the video wey i watch eh na young girls wey hold money dem dey shake the money. public display. public display of money wey dem collect. then i i watch another one of somebody after dem don promise am finish e don vote finish dem no give am money e come dey cry then somebody come still tell me of say they tell the person say make e go vote they write im name down make e go vote say they go give am money the following day na so the person wey suppose give am money gbask with the money comot igbaga igbaga with the money <laughs> so it, e, the person sell vote not collect money they even shortchange am. yes <laughs> eh? yes. Eh? then yes. one, of, one, one of my uh, people wey dey on ground that day because how dey i follow up i come dey follow wetin dey happen i come dey ask am say wetin dey happen uh, eh, dem dey share money vote buying dey abi people dey vote their conscience na im talk say massive <laughs> vote buying from that's by all political parties. all it na all of them. all political parties say massive vote buying dey for that day wetin wetin dey happen oga adeomo so all the shout all the cry wey we dey cry for the past how many years now unto eh, selling of votes People, no dey hear dem <laughs> know the consequences of all these things we don break am down before say if you collect money eh you you break am down the other day if you collect thousand naira or thousand naira blessing dem don even up the game now say some eh. collect eh, eight thousand, thousand, five eight thousand, ten thousand, depending on their bargaining power say if you collect that money by the time they divide am with how many years okay three hundred sixty-five days eh, multiplied by four years say na na im be the amount of money wey you go dey use on a daily basis wetin yes. wetin dey happen to our people to our brothers to our sisters oga adeomo <laughs> no dey laugh. yes ma eh, no ma i dey laugh I, i need to laugh o oh. you mm. know why i laugh mm -mm. you know that laugh no be actually genuine one sha. okay you know when old man uh, when old man just look some things he go just laugh one kind laugh he go just waka comot e no be say e really laugh. e get wetin e see wey make am laugh that kind laugh e say eh, hmm. Eh, na im make am when i laugh that laugh no be say na real i dey laugh the situation. first of all ma uh, to the indigenous nigerians many of us dey hungry the population when dey hungry the whole world know say yes they don call nigeria the headquarter of poverty. and we reject that we reject because, am because yes. our country na headquarter of abundance. Uh, amen wey dey dey wey a few yes, dey steal. the only yes they only cover the face of the people to show say na here poverty dey is not true na here wealth actually dey not riches please difference dey between riches and wealth. okay na here wealth actually dey when they make people become rich and so But because of the, you know, as we, we talk at one time, say first thing for you to get people to control, now to control their mind. Their and mind. how do you control people's mind? Now to first deactivate their mind. You reprogram them mm. according to what you want make them be. After a long period of time, the thing will come to stay. So if you they preach another gospel to them, they no go fit take them again. Mm. Now be this issue. So now people are selling votes. Number one, uh, politicians don't bring the people down to the level of pricing. Say you are goose in the market, and it is what I offer that will make me collect what I want from you. Mm. You can imagine, say, the human being in a country, the day of buying and selling for human being and their thumbprinting now the day of election. So Uh, the political elites don't finally bring the mindset of the people to that day is the day to price and buy human being. But people know they quick understand, say, when a politician prize you and he pays, the repercussion they bigger than waiting he presents to you. Mm. But, but the people, the people when they collect the money, they know the reason say uh, why that they do this thing or where the money from they come. Now, there be the issue. You know, uh, when Satan, when serpent come meet Eve, <laughs> when serpent come meet Eve, yeah, I, I they use that language saying three letter words, nine change, nine convert the woman mind. He ask am, he say, God talk, say make una no eat of all these fruits. He said, No, you know, talk say we no eat o. Oh. Conviction don start. Mm. He say Make we eat, but that one make we no eat and make us say why? How you go dey eat everything, you con leave this one when dey center? He said, Because the day wey we eat, na that day we go die. He said, No, the day wey you eat, you no go surely die. That nut when con NOT when come dey inside, mm. na hmm. con tell the woman say, Well, uh-huh, <laughs> if I no go die, because the woman look at the physical separation of from im husband mm. so e come say if i no go die i no leave my husband for here why i go come dey talk say na e eat keep for the man but by the time they finish they come discover say the death na separation from the one wey create the very garden and then they come create a date for real physical dying hmm. now make we come to this aspect the day when man collect money for election na that day you actually kill both your socio economic physical status of your immediate community na you kill am so but politician will come and say i offer you this so that you can use it to buy fanta it's not true that fanta is for four years uh, uh, famine so look at fanta spelling and look at famine you go know say na the same ff <laughs> but you no go fit separate the two immediately until after the thing don happen that, that is one then two I want make we quickly understand. Just a few months ago, when this election they come at the eve of this election, the Vanguard and the Punch newspaper carry am specifically say mm. the Ogu, um, state governor. Yes, they suck all local government, local government. allocation because you know it is suck them and mm. they hmm. no dey no no development nothing they go on for there. But on Chinese television this morning, he said they won the election because they had a good candidate to sell mm. and they had a good product to sell now wetin he talk this morning on channel television so say they say they get good product to sell product to sell okay. yes which was the so which means... the the the the, the governor elect now mm. but me and you know if actually you have a good product to sell the thing dey sell itself for market without first giving it a price yes the thing no dey you no know, dey beg people to come price am So if na good product you get, why were you now sharing money at the polling unit to make people come vote for you? That is one thing I want maybe people understand. And it now replicates itself in the entire Nigeria. If you actually get the money, I mean, you actually know say you be good product. Why were you sell, spending money during primary to win it? Because during primary, this same man spend a lot of money make the team make sure say he win the primary. Mm another thing i want quickly go add mouth join be say when the people for ekiti dey collect this money they don forget say all local government allocation wey dey collect from apc i mean when the the incubate governor collect na im dey share give them so which means they collected their drainage at the poly unit they collected the renovation of primary schools at their poly unit dey collected the borehole in their poly unit they collected uh, uh street yeah. light and uh, electricity are the polling unit from that 5,000, 8,000 and, and, and, uh, any amount or 10,000. Now they collect that day so on Saturday, which means what the local government supposed to do for the past three years, now they collect at the polling unit mm. quietly. Then mm. let's go again. If you come again, you call, you say you sell your vote, you price and you bought. I mean, somebody bought it from you. Mm-hmm. The, the implication wetin go be the outcome of the matter be say in the next four years the policies wey the guy no talk about but e tok about mm-hmm. promises mm-hmm. and they talk this matter He buy your vote to fit fulfill im policy and no promises mm. Mm. but people, dey dey convinced say he promise this, he promise that. let us be very sincere na person wey get moral When get moral credibility nine they talk say i make a promise i must keep it yes but a politician only work with policies and not promises mm. so when a politician make a promise it's not a debt it's not a debt it is it is just a word to convince you say work for me but when they come up with policies now those ones that they take work look, just look at what uh, did with his policies and then wetin this guy go carry come the taxes Hmm. you know e don make promise one time when e dey do campaign say im go increase the igr up e say im go increase the igr up. obaye see my brothers and my sisters wey dey ekiti now dem go hear win. yes you know when e talk say im go increase the igr of the state everybody dey think say e wan bring e wan carry me go ekiti go dey pay tax people dey think and say e wan go open e wan go open shopping mall for me if i dey sell for there i come dey pay tax to am it's mm. not true na dem wan pay the money so when they increase the taxes from whatever the level wey they dey now to the next one ekiti people go come begin dey cry but they don't forget say when the man talk say i will increase i will get the igr to six billion naira they no understand the not. wetin be the meaning And so he pay at the poly unit to fill let and put up that policy and not the promises of I go construct road. Then now let us come to the drama INEC. I mean um uh, NSCDC, ESCC, and the INEC play. Yes. First of all, INEC Act for this uh, 2023 election and when they guide all politicians now, first of all, it's a fraud on its own. Why I say it's a fraud because it's not complete. INEC went to do a collaboration with ESCC or security agencies to make they arrest anybody who went get involved in vote buying vote buying does not take only one person You you know, know, you know, they take only me wey collect the money to get involved in uh, vote buying Uh, boss e get i i even see video of uh, inec staff a woman wey carry box come na any di pipo come dey ask am say wetin you carry dis box come do no be the box the original box wey dem carry come for for um, for people uh, to put their uh, uh, uh, yes. for people to put their paper into na dem come dey ask wetin you carry this box come for so dem send you make you come uh, take our vote go on inec official o oh. inec official woman. Oh. yes the woman the woman moment... as i see her for that video she is over fifty so she don she don sell she don sell the future of her children or grandchildren even if she no get children grandchildren her her relatives nko for money. yes that is the thing. Mm, you, you, you see ma when you look at the situation when they you know when everybody play do you see the governor sharing the money i be the very man when he win election sharing the money no, no. now we the people that still they make use of to spoil the thing for their own self benefit and so now make me when we they discuss the issue of the difference between political power and this just now we say the people actually they can make or mind the society. Mm. now let's come number one I make act they, they, they do collaboration the present inec they do collaboration with security agencies to arrest vote buying now or vote buyers the question be say why are they not arresting the source of the money okay. why would they arrest the person that collect from the stage first of all the money had to take off from somewhere then then what tell me say they don't know say for the past how many days now that the banks have been very busy for withdrawal <laughs> that is one two uh, inec one talk say even when this election was going on say by i mean uh, uh, envelopes no come from government house to INEC office because I remember one time when one state governor dey do election e go dey renovate INEC office ahead of election. Okay. What was he doing the renovation for? Uh, INEC that is a federal government establishment state was now renovating it meanwhile e go tell you say e no go fit do federal road in a state. Yeah. because federal will not refund money why were you now renovating federal office. in, in your state. Election? in your state. You see, there is uh, people will know what quick think from that end. Mm. Another thing I want me to quickly understand, we say, INEC, I mean ESCC Act, no throughout the period they established ESCC, no discuss anything that has to do with arresting and prosecuting people went by vote. It's a it's a it's an illegal project for them to arrest and prosecute. So they, what don't, they, they, they don't become tools. Yes, on what offense will you say the man committed when go with the the this thing in your act when establish you even if the icpc na dem be the actual people when get the issue to do with this case with when well okay uh, whatever let us assume who be the witness that you will take to the court to say this man actually sell the vote So all of them were just playing games because they all went there to collect their envelopes. Mm. Make we no lie to each other. <laughs> like the NCDC own oh, wey dey talk say. <laughs> yes. say dem banga. now NNCDC NNCDC <laughs> hijack money made for vote buying but after this money they don deny say they no hijack any any any voters money They did not hijack any money why would they deny because you know when when a security agent deny a particular thing now because something don't actually happen. Mm. Now they made an official statement that they never hijack anything. The question number one is the money when they carry, who get them? They use and pay federal government use and pay NCDC for stage. Okay. Two, the money when you hijack from these people, it means you don't go share them and you don't want any trace of that money. That is why you came out to do a public denial because ordinarily you for supposed to say we arrest the people with this social so bag of money but make we leave all of this we find out that all of us are contributing we they contribute to the society going bad a lot of people majority including the security agencies they contribute I inec na be the real people when go fit control vote buying somebody will ask me if, if if they want if yes. they want and if if somebody ask me. but how, even the inec are they are they not tools no be tools dem be in the hands of uh, the present. ẹni ikú eh, yeah inec is always a tool. in the in hands the hands of the of present. Eh, eh, incumbent incumbent government. government. yes now ma if person ask me how inec go fit contribute i mean control the first thing be say inec suppose don include in their new act include vote buying okay they will say you know when they debate section 84 subsection 12 that day they did look at all these things section 89 of that constitution suppose of this act and new annex act suppose carry say if you buy votes, an investigation show before the election say your political party make massive vote buying all your vote will be non-avoid mm. then the second runner-up na him go win election and if but the second runner up. but no be all of them. dey involved. Eh, no ma if the second runner up actually still buy but e no buy like you it means the election go to the third runner and if the third runner no really buy or he no fit buy reach you e go go to the fourth runner which means everybody that bought vote did not contest mm. election inec would have used that thing to control this matter and if they do it first to any any political party say because of massive vote buying, the story is over for this election. We don't care how much we spend, but the only person who contested and he won na that man wey score two. <laughs> you will find out that people will start to retrace their steps. INEC go be the only umpire if actually they were independent that was the only way they would have showed their independency. But because INEC not really dey independent they dey dependent and all the the, the uh, INEC commissioners in the state, now state governors, they finance most of their things. Mm. Because of that, they go always yield to, because days before, people go always help them go deliver deliver Ghana must go. We are aware that every election, all political parties deliver Ghana must go to them. Even though that they send 20 million naira to every political party when they contest on that election. So to cut the long story short mm. we nigerians wetin we go fit do first of all i dey think am say na wetin person put eye too much na im dey blindfold am when e no go know say hole oh, dey front when e go later get uh, spray for im e leg say e, i get dislocation because of this matter you know uh, a few days ago i notice say somebody ride bike e come enter gutter wetin dey happen <laughs> one young girl dey pass for e dey pass for road i go where i for go collect something make i take take small um, this thing I uh, treatment when i reach where the guy dem don carry am come dey come dey talk i hear him and him friends dey talk say say bros i no fit tell you lie o oh. na i no look where i dey go and the guy ask am say wetin you dey look when you know say you dey on speed he say if he say if you see that lady eh as i just see am from behind na i just lost control na im make me run enter gutter na the guy tell am say the guy dey yes so Now the same thing with the problem when the indigenous Nigerians they go through, and they, until they look away, which is, we they feel say if I not collect that money on that day of election, me, the hunger for today will not come to an end. But you are forgetting say the day you collect that money, now four years they buy from you so. Hmm. And so, to those who really know waiting morals be when conscience of I, I i i don't tell myself to buying and selling products you know if to say meek no say they go they carry them from one village to the other mm. if I no gree make dem make and to be meek if I no green, if I try to be a stagnant product where you know once you buy them, you know if they carry am waka waka <laughs> the same thing it is yes sometimes when mobility when oyibo man design give africa you know say we go dey use am dey jump holes up and down e for no tell e oga make e allow am come africa e for say keep me for where i go for dey waka for free land na im make am dey break leg throwaway for here because he go dey vex on im own say dem no design me for dis kind thing. so to the indigenous nigerians i wan beg us this morning let us make we look away for the immediate gratification of that day election money until we learn how to sacrifice we no fit get nigeria back we no go fit get dis country back and 2023 election okay osun election is going to be there that one na im go even worse you know why osun election na anki dey take the prize money. na wetin okay anki. anki na dey take the prize money and knowing too well say the incumbent governor what, go be facing ade. what if they yeah. what if they choose uh, a new method this time. Uh, this time around they fit choose headscarf They fit choose to wear bagos for leg. They fit choose to just hang something on the shoulder and write a price behind. Mm. You know, if they could display, somebody could display on social media plainly, say, see how much I collect. What it go come be Osun State own? If the primaries of APC and PDP at the Abuja, in the very federal capital territory, was in dollars, what it go come be Osun State own? It is to let us know, say, is money will flow so much that hunger will be massive in the society. How will hunger be massive? Number one, we find out say right now, when they did the vote buying for all delegates recently, there were no forests for business, uh, international business Bus- in Yes. And that created a problem. Because of that, they were now looking for who be delegate. Might go buy dollar from. You can imagine and this man, the same set of people, wey go go london go sit down go dubai go dey sit down dem no dey nigeria as their country hmm. na only when election come dem dey come here come come dey say dem wan do election hmm. so when you check ma by the time we check the indigenous people need to take a decision to say my hunger i dey okay like this. if na bitter leaf and garri na i see take eat as eba i wan use am like that. take vote person when e go make me make sure say i go dey get fish cheap for inside dat bitter leaf soup Not mm. for me to collect the money, buy the fish today, and from now till four years' time, I will never use my eye to see fish again. Mm. Mm. So we need to take this decision. And most of our religious homes, the another part where we need to look at be say the people in their religious homes know they help the issues. Every election always meets with can Muslim Association of Nigeria, uh, so-so body, Pentecostal, and uh, the uh, the Tablicans mm. and the Shite and whatever. They drop money all in their hands, make they take influence their members. Why did you collect that money in the first case? The best thing you would have done is for you to encourage your members, say, go and vote. If you collect fifty cup or no come this church again. <laughs> <laughs> you go mosque yes you go mosque you tell the people if you collect money on the day of election no just enter this mosque because na from gate we go beat you na we go represent god beat you and then when they know that you know human being dey fear slap well well when he know say if he dey go they go slap am He go stay away and because of that money go dey dey their hands but e go dey useless you see for my community one time something happen one one guy dey feel say because him get money him no get respect for anybody so him mama come die when him mother die everybody choose Stay to away. wait as as dem wan do the burial mm. so e come come dey wait say people go come greet am nobody come e come organize people say e go rent one uh, meet one couple uh, people when they organize uh, they set canopies and whatever they arrange chairs full everywhere nobody come sit down later he come discover say even family when he bin no recognize no even ready to come for im mama burial hmm. so when he come dey find out from one of im aunties say why is anybody not here what is happening no be today we fix bury. abi we don shift the date When i no know now dem tell am say no say you think say money na be everything but the society is telling you that money no be everything then i say what do you mean i have money i can drop it and everybody cook enough food and then eat hmm. na i tell am say This society don change beyond wetin you be see before hey i i wish the present day nigeria go do this kind thing come 2023 yes so the the the guy come sit down only only them. he and his sisters just dey around the corpse for a long time nobody so dia sisters wen get in laws for the society come dey begin dey waka waka from house to house abeg una come i we wan bury our mother wọn bury our mother. Mm. so they come tell them say if una know say una wan bury una get una own canopy no be the one wey una brother set nobody go sit down for there. Mm. so wetin we dey try talk people dey see say money na everything but the truth of the matter be say no sometimes money may not be with you your association with people can make things work because of this the indigenous nigerians need to learn say until we reduce the value of money in our society and the influence of money in our community we no go fit get am right okay pause people dey celebrate pause pause pause oga adeomo with this story wey you give now you no think say something dey wrong for somewhere wey dey make the people dey collect the money i no feel say na ordinary um, yes um, I, I agree you know they get one time when we dey discuss the spirituality of election <laughs> election dey election day both physical and spiritual because the spiritual men of the underworld don't get hand for election issues especially in nigeria and because of that anybody when they get involved in election need to understand where in they go and what thing he want first of all anybody when contest election win me adeomo akao no say you no be ordinary human being and anybody wey win election anybody when win the present nigeria election okay. not be ordinary person okay not be ordinary person mm. because even ordinary sug election <laughs> people dey visit the other world let alone say na the one wey you wan come win win a state where both the good the bad and the ugly all all court is all all court powers everybody dey within that state you wan become their number one you come dey talk say na ordinary i i no be at least to the extent where we go i, I understand where <laughs> matter don reach that is one secondly there is this uh, um, one day i dey discuss with one old man he said if you do not invite two hundred and one markets sacrifices are never accepted and if the two hundred and one market accept wetin you give them anybody that comes around will eat and because of that politicians politicians they go extra mile to make sure say whatever they offer no person no go reject them. somebody must collect it so that thing they create the issue of blind blinding the mind of the people until after they have collected they will not be saying hey, we, just, we don't take this one from them as an excuse we don't collect this one after us in the next four years i no see them again mm. yes you cannot see them again because you actually collected mm. yes you not see them again because you have actually collected they've done their sacrifice on you and then the thing is over really. okay for for those wey wey dey lis ten to us right now for all over the world wetin we wetin uh, eh, we get to tell them so that they no go fall victims to such things because now, me uh, eh, wetin me i dey look right now na 2023 election the presidential election say if this yes. state uh, governorship election be like this how the presidential go be. Okay. Uh, on the presidential election, the presidential election is massive deployment of cash, so we will no lie to each other. But waiting go happen, We say, uh, one man talk say the reason why man they do sacrifice, why human being they do sacrifice, not to make the devil become guilty. Now, what does it imply? If if Satan won't make you they on the wrong side of God, waiting as a christian as a believer you need to do now for you to pray and fast to be on the right side of god okay so the reason why jesus christ fasted not because of say no get the power to take waka throughout the thirty-three years for am um, not to not to make mistake mm. but he fasted so that making am god spiritually dey related until when he go finish him mission now the the present political elite they do offering first in the night before they present it in the morning. In the morning so that by 2023 nigerians need to first present their own self to god whether day and night before they can come out to say we want to cast our vote make the spend no fit catch them o. I, I, ma, I dey tell you the simple truth. Mm. You know, politicians be like people when, you know, um, in 20, 2015 election, one lesson I learned was 774 local government le- lesson. Mm seven hundred. but a lot of people no know no know wetin be seven hundred and seventy. yes it's a code seven hundred and seventy-four it's a code and anybody wey fit decode that thing go know wetin go still happen in twenty twenty-three say it's the same seven hundred and seventy-four. seven hundred and seventy-four code. Mm. yes if the seven hundred and seventy-four code is decoded properly our churches no go even make mistake wey dem dey make our communities no go make the mistake wey dem dey make and funny enough ma some of our religious leaders go they go send them round all local government yes. to go fix that so you can imagine how they are using every means say that they use sure say that they, they use us they, against ourselves yes they use every means to make sure the people are kept in the cage not to see beyond where they stand and then the few wey fit stay beyond they will say no you in a war you don kill everybody these few cannot make me lose and the few that group of few na me and you dey na. <laughs> abi. <laughs> na that group of few me and you dey. we we wey dey see with our third eye. yes the consolidation i mean the the consolation when the few get be say i rather be among those who wake the the the ten the ten virgin than for me to be among the ten virgin that were woke up. wey dey sleep wey dey sleep. when they sleep. Mm. So because when they say wake up, mm-hmm, the bride and the groom has come. Yes. Uh-huh, that voice, let me and you be today so. <laughs> but the ones when they call themselves the virgin, they were really asleep. Some were even without light, which means that there was no fix to carry them beyond where they did. So this same group of people, now that they try to make sure they increase their number every day, so with this vote buying. Why the, the ones few, they sleep. Yes, they are actually sleeping spiritually and physically. They, they are asleep. But me and you, when one day awake, we need to day awake properly to see whether the snake, when they come, na hydra head or na just a single head. But if we must shout to let people wake, the work where we they do now, for us to have more people awake and lesser people asleep. Mm. And the more people are awake, you see, in in uh, uh, End Stars project, okay uh, uh, oga just pause first my pipo na dey listen to us on inform radio this morning and this now our uh, program state of the nation The program wey we take dey talk about wetin dey happen for our country and how they e affect us yes today we call them which way nigeria unto the unto the election wey happen for ekiti and the one where they come for 2023 The presidential election na we dey talk about today massive vote buying dey videos dey audios dey pictures dey everything dey there so nobody fit deny say vote buying no dey and now somebody wey the governor choose to take over from am don come out why dem dey always choose somebody to take over from them to cover up their tracks anyway oga adeomo sharparly sharparly continue <laughs> okay now you know we we need to what do we they do now? Now for us to pray to God to give us more members, indigenous members in the north, in the south, in the east, in the west, west the middle belt, so that we will have more people awake a larger percentage. My prayer this morning be say, God, I beg, help to open more eyes, not to be closed any longer. Mm, and, amen. Uh, me not even me not even know saying that the topic where we want to discuss with that because when I check the whole thing, a lot of ISIS were locked up in iniquity. in Ekiti. Hey, Ogademasa, I cry, I cry. I understand the emotional part when because na battle wey you don dey fight since and it e can't be like say they're not the lis ten at all. Now when you look at it, the more people they are awoken I was trying to mention NSAS. Mm. You see, that NSAS was because God chose to open the eyes of the people. And if the eyes of the people they open like that throughout 2023, the story will be very different. The story won't go they different, be say you go find out say a lot of people when we think say they already have followers who have nobody behind them. Amen. And, yes. And if God continue with that same end start spirit, I assure you, say, those who went, because if you look at it, not be because they were paying the people when they let it to get, not be make them stay there. Oh. They were not receiving salary there. Oh. None of them was receiving stipend. Oh. They only contributed and they were eating which means there was this spirit of i'm ready to give yes i'm ready to sacrifice yes if we must get it right mm. and i'm waiting god wants from us be that you see i they talk with one american man one day uh, and he say for nigeria to actually get nigeria right is for nigerians to get up to say we are ready to make the sacrifice mm. and how do you make a sacrifice first of all you make a sacrifice by giving what you have I, accepting to work with the rest part of your body for to achieve the thing that you have been thinking about. Now be the sacrifice. And SAS, Nigerian youth were they were ready every day to showcase the power of selflessness. Now I give the result. Even though people they think say we no achieve anything, I think we achieve something, which is the the NSAS show Nigerian political elite say if the youth actually choose to get up, there will be nowhere. Two, it showcased the secrecy of government where a man when they call himself governor go fit keep garri when he said no say na half done Gary, he go keep him for almost how many months and Gary go come turn green. when he no say hunger day, and he no say hunger day, he no give him out he no spread him, he no give anybody. another part again you go discover say it got to a point where the people won't get opportunity to get access to know say a lot was spent and never was de- nothing was delivered and yet in one state not too far from the same ekiti when just do election now during election they come dey share indomie and some cloth and later they give some uh, uh, groups some of the rice mm. when they still have covid nineteen palliative on them during election you can imagine how bad it was so that spirit nine Nigerians need now to come together as one and then use it to fight to get a better country called Nigeria, not the money they collect at the polling unit. Because money when, you know, uh, if an old court man won't give you money, make you take start business. They go tell you, say, this money when I carry you, go give you so. I don't tell you, say, make you go use and pay title. Mm-hmm. I not tell you, say, make you go use and pay title. I not tell you, say, make you go use and do this. So go use and do business. Now I tell you, because he know say the moment you carry that money go do prayer and then you don pray put you come go keep am for somewhere first for no matter of days and then you come carry am go start your business you be you go dey prosper him go dey run down and because of that he go tell you say if you carry my money go church go take do thanksgiving he no come back to this house again the reason he dey threa ten na because he know say the money go always return back to am so if a politician offer you money na because he don already pray on top of that money of the work wey he say make the money go do for am So why are we now using ourselves as the agent of delivering the message from the devil? So the indigenous Nigerians now, as at today, wetin we dey beg, Ekiti don't make the mistake. Osun, the, the primaries, all the political parties and their delegates don make mistake. Ekiti don adjoin. Oshu is coming up very soon. Anambra State, an old woman rejected five thousand and he voted. Yes, yes. Why as old as that woman was, was it because she had all the money on earth? Mm-mm. No. That woman needed money, but she rejected it, saying, Now, who my mind say, make I go vote for me this. Oh, me and you know today. Fine, Soludo won. I no talk say na because Soludo no share money. Mm-hmm. But the mm-hmm. woman did something when touch the mind of people. Shey Soludo don go do visitation. How many millions he drop for am recently? You will discover that that thing would take the woman longer than if he had collected that five thousand naira. Mm. So, my people, make we take a decision. We should take a decision to say, i rather make a sacrifice today and benefit it tomorrow than for me to go and say, I will benefit it today and be losing tomorrow. Because Nigerians are actually losing their future to these politicians. No, not only their future. Okay, I I know they, well, anything where they do, I know they think of myself. and they think of the next generation my children the their the yes. children after them nko. yes eh? madam you see future my generation yet unborn What? wetin i wan leave for ground for dem wetin be the legacy the reason why we dey call am future na because if anything wey dey ahead of you when dey ahead of you when no be you waka reach there but na you lay the the foundation for wetin make any of your person waka reach there na be the future so the future is both for you can imagine Ashola made a statement he say Nigerians are borrowing for even generation Gener yet unborn you, you can imagine that is a future of a country that is mortgaged na be the issue when he just mentioned but the the indigenous nigeria no see am from that angle see am we dey quiet they no see am from that angle the roads wey dem do are dey for the children yet unborn roads wey you dey do by next year uh, eh, fairman oh. already come to dey pass am again yeah. but you created the money for children ahead of you can imagine you dey calculation of two hundred million people now. make them they do statistics every nigeria is now only thirty thousand i no owe i no borrow i no owe. Uh. Ah dem dem wey dey thief di money una carry di money come out and we go use am for dis our country. yes i I know i talk am i say when i finally become if i don become president yes, dem <laughs> go go sit down for house and wetin i go do all di list of former governors and whatever former senators and whatever as i dey call you just carry di bag of money carry come how much remain when you don spend finish i dey collect am go back to your hunger because you don enjoy reach you get money in the morning you no know, get in the evening i will collect all the money back use them develop the country <laughs> now you see eh a time is coming when we go need to ask ourselves say if if okay for instance now as a city governor like in edo state the governor of edo state na six hundred and thirty thousand naira na him be salary for a month. sorry sorry if he remove. Mm. you know for instance. Mm, mm okay. na six is he take home salary on document is six hundred and thirty thousand. okay. but he allowances one trip twenty million if he go abuja you no return mosquito bite all this one and whatever like say you carry bag of mosquito go meet the hotel you go pay we go pay for all this uh, the person when he dey supply deputy governor uh, newspaper i know wetin that woman dey collect abeg wetin dey paper say dey take dey pay for vanguard and punch and whatever and tribune every month if you see am it's huge by the time you check all this you discover say They are actually killing the country. So if a city governor tell me, say, I donate my salary, well, God, take your salary and donate your allowance. Mm-hmm. so by the time we check all your take home. <laughs> like no we... like one place where i go where where somebody <laughs> make that kind of statement for where i sit down now i come talk say why you not donate the allowance why be say na the salary Now you dey donate. why you donate yes wetin <laughs> make you dey donate your salary. Just donate your allowance and leave your salary. Let us see. Take your salary away. Donate your allowance. Whether you go gree contest election again next year. so my <laughs> take be say my take be say the indigenous nigerians make we dey see beyond when these people dey try to blind us with coin we should look beyond the coin on wetin e dey try to cover you know i talk am one day i say when a politician give you one million na because e no wan make you see the six billion wey dey with am that's true and if a politician release one billion na because trillion don already dey lost in him hand mm-hmm. so make we try to understand i don and e don already still calculate where the where uh, the trillions go yes. co go from come back. yes so if if a politician buy six billion vehicles for campaign he donate motor give the whole nigeria today for instance that money wey he donate to the whole nigeria in two days he go collect am back because he know where he go for catch everybody. abi. So may we try to find out for ourselves when this man they push this hand, they come my face like this. What did they the other hand when he want to knock me? Okay. So if people offer money at the poly unit, find out what is he intend to benefit after I don't I don't collect this money from him. So make Nigerians learn to look beyond poly unit payment. Nigerians should look beyond poly unit price because you are politicians don tell nigerians now say you are a commodity that need to be bought at the poly unit and nigerians need to prove them wrong. okay all right that that na your final word to our people because we uh, don eh, come well, to. Uh, my my final word today be say make every nigerian learn to learn to pick the spirit of end endsars or say we must get nigeria right And that NSAS not be to kill anybody because NSAS was not actually meant to kill. NSAS was meant to correct. And if we still come together to say and let's to correct liberate. these things, yes, now to liberate the country. So if we fit do them to come together to say we must get it right this time, you go find out say all this will be over within a twinkling of an eye. Mm. And on the, uh, by 2023 February 20 whatever Nigerians will be celebrating why the political elite will go with high blood pressure and some of them may likely be collapsing. Okay. In Dubai. Uh, in, in Dubai. <laughs> and London and everywhere where they go. Ah, yes, but you know the yes. one where, where me I dey look forward to pass Pastor Gadeomo when all their properties no. wey dem carry all their investments wey dem carry go outside the country wey dem go lose am. dem hey yes. na, that one i dey look forward to and i know say i go see am for as for this life wey i dey eh, so uh, i go see am. okay waka comot o so my people i dey greet everybody this morning na thank you very much as una take give me time my name na adeomo akawo i say i dey greet everybody una well done. all right my people una dey lis ten to us on informe radio this morning and this na our program state of the nation the program wey we take dey talk about wetin dey happen for our country nigeria yes we just talk about. Uh, the ekiti election the vote buying and all the things wey go uh, uh, with am but what about 2023 election how prepared are we na so we go dey go but na now dey let me cry again o if not hmm, hey the thing wey i go do una eh una no in fact if una see me una no go believe say i go fit do that kind of thing anyway jokes apart but seriously make all of us check ourselves make we no dey sell our lives sell our future and the future of our children just because of peanuts four thousand naira five thousand naira money wey you go shit you go you go use am buy something finish the thing don finish e no go even last for the four years e don reach the time wey all of us go wake up the indigenous people of nigeria from the north the south the east and the west make we join hands network to make sure say we get am right come 2023 my name na olayemi i salute una.